murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye butandukana ni thomas kamirinda ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na gatatu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi muri iyi minota mirongo itatu dutangiye turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi naho mu makuru yo mu biyaga bigari komine kanyosha yo mu ntara ya bujumbura mu burundi yakoresheje nabi amafaranga yahawe y'iterambere yiyubakira igorofa y'ibiro bya zone igorofa ni nziza ariko urabye zone ingene iba imeze kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko haba harimo gusamara kumbura ntawe uzi iyindi migambi yogiye imbere kurusha icyo uyu ni jean bosco ntahimpera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro ibereye kuri iki kibazo cy'igorofa ya zone muri komine kanyosha naho mu rwanda leta yahagaritse amata n'ibiribwa by'abana bikorwa n'uruganda lactalis rwo mu bufaransa ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze thomas reka tuyahere mu rwanda nyine leta y'u rwanda ibandanya guhakana ko hari amasezerano y'ibanga yo kurungika impunzi z'abanyafurika ziri muri israel muri icyo gihugu ibyo ni nyuma y'uko hagaragariye amakuru y'abanyafurika bagiye kwigaragambya ku murwa mukuru teravive wa israel ejo ku munsi wa mbere bahakana kuzojyanwa mu gihugu cy'u rwanda claude ganza munyamagana niwe yaduteguriye iyi nkuru itangazo guverinoma y'u rwanda yasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rivuga ko muri iki gihe isi ihangayikishijwe n'ibibazo by'abimukira u rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwarwo rutanga umusanzu mu buryo bwose bushoboka guverinoma y'u rwanda imenyesha ko itigeze na rimwe isinyana na isirayeli amasezerano mu buryo bw'ibanga y'uko ruzakira abimukira b'abanyafurika hagati aho ikinyamakuru harrods gicapirwa muri isirayeli cyanditse ko kuri uyu wa mbere amagana y'abimukira bakomoka muri eritrea biriwe mu myigaragambyo imbere ya masade y'u rwanda muri isirayeli baramagana ibyo babwiwe n'ubutegetsi ko bakwiye guhitamo kujyanwa mu rwanda na uganda cyangwa bagafunga ubuziraherezo umunyayeritrea witwa john uri mu basaba ubuhungiro akaba no mu bateguye iyi myigaragambyo yagize ati aya masezerano isirayeli yasinyanye n'u rwanda ntiyemewe ateye isoni kandi ni mabi cyane nta bintu nk'ibi byigeze bibaho ahandi twiteguye kuguma muri gereza aho kujyayo aho gupfa urwo rupfu rero duhisemo gufungwa leta ya isirayeli ibabwira ko izabaha ibyangombwa kandi ikabaherekeza ivuga kandi ko uretse kubishyurira amafaranga y'indege izanaha buri wese ibihumbi bitatu magana atanu by'amadolari y'amerika ikinyamakuru harrods kivuga ko abavanwe muri isirayeli bakajyanwa mu rwanda na uganda mu myaka yashize bahamya ko ibi bihugu bitabarinze cyangwa se ngo babibonemo uburenganzira bw'ibanze bituma bajya gushaka ubuhungiro ahandi mu mezi abiri ashize harrods yanditse inkuru y'abanyaeritiraya n'abanyasudani bavanwe muri isirayeli bajyanwa mu rwanda nyuma bajya kwaka ubuhungiro mu budage n'ubuhorandi bavugaga ko batari bemerewe kuba mu rwanda kandi ko nta byangombwa bari bafite benshi bavuga ko iyo bageragezaga gushaka ahandi bahungira bafungwaga bagatotezwa ndetse hakaba n'abicwa
arakoze mugenzi wacu jean claude claude ganza mu nyamagana mu gihugu cy'u rwanda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateye umukono ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku itegeko ryongera guha amafaranga leta n'inyuma y'iminsi itatu ibikorwa bya leta byari bimaze bihagaze bivanye no kutumvikana ku kibazo cy'abimukira nyamukuru inyuma yaho sena iryemereje inyuma y'umutaga weje ku munsi wa mbere inama nshingamateka nayo yaciye iryemeza riha amafaranga leta mu byo bumvikanye ni ukureka leta ikabandanya ihabwa amafaranga gushika mu kwezi kwa kabiri itariki munani aho bazoba bizigiye ko abashingamateka bazoba bashyitse ku mwumvikano ku byo badahurizako aho naho leta ikazoca ihabwa amafaranga yo gukora mu gihe kirekire umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterese asaba abategetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gutanguza amatohoza ataho yegamiye ni nyuma yaho ku munsi w'imana abantu bashika batandatu ku bwa oni bishwe bashwiragijwe n'abapolisi ba leta guterese asaba ko abagize uruhara muri ubwo bwicanyi barengutswa imbere y'ubutungane ni mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wiwe i new york rishigwa ahabona n'umurwi wa oni mu gihugu cya congo ariwo monusco abakenyezi baharugwa mu majana kuri uyu wa mbere jo baratunganije urugendo ku murwa mukuru Nairobi muri Kenya biyamiriza perezida ko yananiwe no kugena abakenyezi niburi buri umwe kuri batatu muri leta nk'uko bisabwa n'ibwirizwa shingiro haraheze rero indwi zibiri perezida uhuru kenyatta wa kenya agenye leta yiwe mu bibanza icyenda bikomeye nta mukenyezi n'umwe yashizemo perezida kandi akaba yarakuye abakenyezi batanu bari muri leta yiwe ya mbere abaharanira uburenganzira bwa muntu bashyitse ku biro bya perezida bari kumwe n'abakenyezi kumushikiriza urwandiko rumusaba kugena niburi buri abakenyezi icyenda muri leta yiwe papa francisco wa ekereziya katolika yasabye imbabazi kuri uyu wa mbere inyuma y'amajambo yavuze yo gukingira ikibaba umwepiskopi wo muri shiri yagirizwa ubusambanyi mu gihe yari mu ndege atahuka i roma inyuma y'urugendo yari amazemwo indwi mu bihugu bya shiri na peru papa yabwiye abamenyeshamakuru ko amajambo yavuze mu kwishura ikibazo cy'ubumenyeshamakuru ku byagirizwa umwepiskope yuwan barose mu ndwi iheze yavuze ko amajambo yiwe yakomerekeje abatari bake mu ndwi iheze rero papa francisco yishyuye abamenyesha amakuru ati umunsi muzonzanira ibyemeza ko mwagiriza umwepiskope barose nzogira icyo mvuze ntacyo mumwagiriza muri iki gihe nayo mu rwego rw'abagenduzi bashyira mu ngiro amasezerano yo muri sudani y'ubumanuko babandanya basaba impande zose zateye umukono kuri ayo masezerano gushyitsa ku byo bemeranije
aya mwumvaga ni amakuru yo hirya no hino ku isi muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mujye mujya no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu biyaga bigari nyuma y'ibindi bihugu byinshi guverinoma y'u rwanda nayo yahagaritse burundu amata n'ibiribwa by'abana by'uruganda lactalis rwo mu bufaransa yasanze bihumanye asumuta kaboyi araduhiye inkuru mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'ubuzima kuwa makumyabiri na rimwe z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka rivuga ko rishingiye ku makuru yatangajwe n'ihuriro mpuzamahanga ryita ku kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa minisiteri y'ubuzima nayo yatangiye igenzura ryakozwe ifatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge hamwe na polisi y'igihugu maze bagasanga aya mata n'ibyo biribwa byaba byanduye bikaba bishobora gutera indwara iterwa na mikorobe yitwa salmonella agona minisiteri y'ubuzima ikaba yasohoye urutonde rwa ayo mata ndetse n'ibiribwa bihumanye biri mu bwoko bugera ku icumi harimo amata asanzwe amenyerewe mu rwanda yitwa pikota abacuruzaga aya mata cyane cyane yanakundwaga babwira ijwi ry'amerika ko ubu barangije kuyakura mu byo bacuruza bakaba barayashyize mu bubiko kugeza igihe bazahererwa ingurane n'inganda zo mu bufaransa baguriraga ba nyiri ukubiranguza bo bakorana n'izo nganda zo mu bufaransa abo rero nibo baje turaganira kugira ngo dukuremo ibyo bicuruzwa ikibazo dufite ahubwo twaganira twaganiragaho ni icy'amafaranga twaranguye ibyo bicuruzwa ubwo rero batubwira yuko ayo mata twaba tuyakuyemo tukayabika hanyuma bakabanza bakavugana n'uruganda rukagurana ayo mata yagize ikibazo gusa ikibazo nka bamwe harengeye baba bahagarariye nk'uruganda rumwe urwo ruganda rwagira ibyo bintu byabo byagira ikibazo hakabura uburyo bwo kugurana kuko nta bindi bintu ducuruza byabo ibyo ni ibintu byadutunguye cyane kumva ari amata yo mu ruganda rwo mu bufaransa ahantu bizera ukumva yagize ikibazo kiba ari ikibazo gikomeye cyane byaba byiza bigiye bisuzumwa mbere minisiteri y'ubuzima isaba abaturarwanda bose bafite aya mata n'ibyo biribwa guhita bahagarika kubiha abana bakanabisubiza aho babikuye cyangwa se bakabigeza ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge aho gikorera iyi minisiteri igasaba buri muntu wese ufite umwana wanyoye ayo mata cyangwa akarya ibyo biribwa kandi akaba anagaragaza ibimenyetso birimo gucibwamo kugira umuriro mwinshi cyangwa kubabara mu nda kwihutira kumugeza ku ivuriro rimwegereye kugira ngo harebwe ko atahumanye bwana habarurema nikodemu ushinzwe iby'imirire mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yasobanuye ko umuntu wese wagira ibyo bimenyetso yakwihutira kugana ivuriro rimwegereye kandi uwagira biriya bimenyetso niba umwana ahitwa cyangwa se ababara mu nda yajya kwa muganga kugira ngo uh, basuzume barebe ikibazo yaba afite ibindi bihugu byahagaritse ibikoresho mbere u rwanda rubihagaritse inyuma ubu nta ngaruka zaba zigaragara zaba zaragize ku bantu babifata kugeza ubu ngubu eh, hakozwe ririya genzura ryagaragaje ko bihari ariko nta muntu n'umwe wari wakagira ikibazo cy'ibi biryo ni igihe rero cyari kigeze kugira ngo ah, abaturage babwirwe ko bagomba kwirinda uwaba afite ikibazo yara- yarabashije kurya kuri biriya biryo akaba yajya kwa muganga iyo ibimenyetso bi- by'umuntu waba ya- yahumanijwe na biriya biryo guhitwa kugira urumuriro kubabara mu nda byasa n'ubundi bimenyetso bindi by'izindi ndwara umuntu yabwirwa n'iki ko ari ibi bimenyetso bishingiye kuri ibi biribwa bitandukanye n'ibya malariya bitandukanye n'iby'inzoka bitandukanye n'ibindi niyo mpamvu nyine n'itangazo rivuga ko o, uwaba afite biriya bimenyetso ajya kwa muganga ibimenyetso birasa ku ndwara zitandukanye niyo mpamvu iyo umuntu agiye kwa muganga a- abaganga bagaragaza niba ibyo bimenyetso bifitanye isano n'ibyo biryo yariye cyangwa se haba hari ikindi cyamuteye ibyo bimenyetso abacuruzi bari basanzwe bakorana n'izi nganda zo mu bufaransa zifite ibyaciwe mu rwanda bavuga ko bazitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo bagaruze ibyo batanze birumvikana byadutera igihombo kuko twe twari twarangije kwishyura kandi nabo iyo batubwira batubwira ko baranguye bagatanga amafaranga ko icyo bakora ari ukutuguranira atari ukudusubiza amafaranga ntekereza ko badufasha tugakurikirana n'abo bantu baba barazanye ibyo bintu kuko twebwe nta ruhare tuba twarabigizemo birumvikana batagikoze eh, hari uburyo bwinshi bushobora kubaho hari nk'abantu baba bafite amasitoke manini bashobora kubariga hanyuma ubwo ubucamanza nibwo bwakemura icyo kibazo minisiteri y'ubuzima igaragaza ko ufite iyo mikorobe yerekana ibimenyetso byo gucibwamo umuriro kuribwa mu nda kandi ko ibi bimenyetso bitangira kugaragara hagati y'amasaha cumi n'abiri n'amasaha mirongo irindwi n'abiri nyuma yo kwandura umurwayi kandi ngo ashobora kumara iminsi ine cyangwa irindwi arwaye nyuma yo kwandura minisiteri y'ubuzima igasaba abantu bose bagaragaza ibi bimenyetso kwihutira kugana amavuriro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amashyirahamwe yigenga makumyabiri n'atatu ari mu rugamba rwo kwiyamiriza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko abantu barenga mirongo itandatu bamaze gutabwa muri yombi mu kiringo cy'ukwezi kumwe rukumbi bagirizwa guhamagarira abarundi gutora oya muri kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gasito sindimwo yamirira kure ibi birego eloje wirika neza araduye inkuru kuva hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amashyirahamwe yiyemeje kurwanya ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro yemeza ko abantu barenga mirongo itandatu aribo bamaze guhagarikwa bagirizwa kwigisha abarundi guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro muri kamarampaka yimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka vital nshimirimana arongora urwo rugamba rwitiriwe teshute yabibwiye ijwi rya amerika kuri telefone abo tumaze kumva bararenga mirongo itandatu ibyo bikaba mu gihe abo muri leta bobo bariko barabyigisha amenya indangumuranga izuba riva kandi amategeko atarabirekura ico kikaba ikimenyetso kitabesha cerekana yuko abari muri leta ivyo bifuza arivyo bizoba atahiganwa rinakenewe atanihiganwa rishoboka eka n'ishyirahamwe mpuzamakungu rihani hagati y'akazi na muntu amnesty international ryemeza ko ayo makuru rimaze kuyaronka hashel nicholson umushakashatsi ajejwe ibibazo by'uburundi n'u rwanda muri iryo shyirahamwe yabisiguye mu biganiro yahaye ijwi rya amerika ku wa kane w'iyindwi Nous avons également eu des rapports des, des opposants qui ont été arrêtés euh, depuis euh, ahagira le ati début.
natwe bwe nyene twararonse raporo z'abatavuganwa n'ubutegetsi bahagaritswe kuva hatangujwe isekeza ryo gusigura ibizotorwa muri kamarampaka no kwibutsa ko tukiri mu isekeza rya leta isigura ibyahindutse mu ibwirizwa nshingiro ariko ribangabanganywe n'ukwigisha rimwe na rimwe abantu kuzotora yego turacyari mu gihe novuga co kuresha abantu kugira bitabire iyo kamarampaka mugabo twarabonye abitwa ko badashigikiye yego muri iyo kamarampaka bahagaritswe nabo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi igihambaye kandi kibereye ni uko leta ishishoza ko abantu bose bemerewe gushikiriza aho bahagaze kuri ico kibazo c'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro n'ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'umugambi uri ku butegetsi navyo biremewe
ariko leta y'u Burundi yamirira kuri ibi birego Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabitubwiye ku murongo wa telefone sinubwira ko abanywanyi ba gato aribo bariko barapfungwa nuko abarundi bose bakora amakosa canke n'abandi bose barapfungwa kuko bari mu makosa twaratanze intumbero ikwiye yuko umuntu wese azoza kudurumbanya abarundi abikoresheje cane cane kubera iryo bwiza shingiro tuzomufata twebwe nta muntu n'umwe tuzobuza kwigisha ivyo yifuza ubwo tukifuza yuko abarundi twokumva bimwe kugira ngo twubake igihugu cyacu kumwe icyo twarahe ni uko ntituzokwemerera umuntu wese ashaka kudusubiza mu ihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twarabonye isomo tukagabisha ko ata muntu n'umwe tuzokwemerera ko adusubiza muri iyo ngorane twarimo sindimwa nemeza ko we na leta batazigera bicuza iki gikorwa co guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ubwa mbere jewe ubu nyene aho bigeze uno munsi ku bwanjye jewe niteka kuri jewe kuko novuga nti igihugu naterereye iki kandi n'ejo n'ejo bundi aho nzoba ndi hose ibikorwa twaba twarakoze kugira dukure uburundi muri izi ngorane gushika uno munsi sinzokwicuza kandi sinzopfa nicuze ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze niho perezida nkurunziza yatanguza isekeza ryo gusigura ibizohinyanyurwa mu ibwirizwa nshingiro bizobazwa abarundi kuvyemeza canke kubihakana mu kuvuga yego canke oya muri kamarampaka itegekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashirahamwe yigenga yaba y'abarundi canke impuzamakungu baguma biyamiriza integuro bavuga ko itahurijwe ko na bose kandi ko atayindi ntumbero ifise atari gukomeza ubushobozi bw'umugambi uri ku butegetsi cndfdd kugira ngo ngo bene abasomambike bawo babandanye batwaza igitugu eroje wirikaneza nairobi ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amwe mu makomine y'u Burundi ntiyakoresheje mu migambi nyayo amafaranga yatanzwe na leta mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kugira ngo rero bakore imigambi y'iterambere biri mu cyegeranyo cy'ubushikiranganji bw'intwaro ibereye ni inkuru ya evariste nziko banyanka ubwo bushikiranganji bunegura ingene amakomine amwe amwe yakoresheje intererano ya leta mu migambi y'iterambere ayo mafaranga ni za miliyoni majana atanu zagenewe amakomine jean bosco ntayimpera avugira ubwo bushikiranganji adoma urutoke kuri komine kanyosha ho mu ntara ya bujumbura avuga ko yakoresheje ayo mafaranga mu kubaka igorofa ikoreramwo umukuru wa zone kiyenzi umugambi utari uwo gushira imbere nk'uko abivuga mu makomine atandukanye hariho ukudaha agaciro ibintu ugasanga yego hari ibikoze by'ingirakamaro mugabo mu by'ukuri ku bijyanye n'iterambere rya komine bidaheza ngo bigire icyo bifasha iterambere ry'abanyagihugu bitagira icyo bifasha gorofa ni nziza ariko urabye zone ingene iba imeze kubaka inzu y'igorofa nk'ibiro bya zone urumva yuko haba harimo gusamara kumbura ntihabuze iyindi migambi yogiye imbere kurusha icyo wavugira ubushikiranganje bw'intwari ibereye avuga ko mu gihe ayo mafaranga yakoreshejwe nabi hari inzego zitegerezwa guca zibikurikiranira hafi akavuga ko ubushikiranganje avugira budaca imanza ariko ko butanga intumbero ku kijyanye n'ayo mafaranga ahabwa amakomine muti iyo habaye ubunyonyezi iyo habaye ubunyonyezi tugaruka hahandi kuko ubushikiranganje bw'intwari ibereye ntibuca imanza oya ntibuca imanza ubwo bunyonyezi burashobora kuba biciye mu itangwa ry'amasoko birashoboka cyane naho nyine si twe dushoboka tuvuga ngo subiza cyangwa igiruko ariko turatanga intumbero nimba bibonetse yuko mu kubaka inyubako rusange kanaka hagiyemwo amanyanga twebwe turaheza tugatanga uko twabibonye tukavuga n'ingene tubona byari bikwiye kugenda na cyane cyane twisunze amategeko hanyuma ubunyonyezi bubonetsemo urumva hari ubusuma buca mu gisata cy'ubutungane n'ubundi jean bosco ntayimera yanashikirije ko n'ikiyaga tanganyika kibandanya kugeramirwa n'imicafu gisukwamwo hamwe n'inyubakwa zibandanya kubakwa ku nkengera zaco hatisunzwe amategeko uwavugira ubushikiranganji bw'intwari ibereye avuga zimwe mu ngaruka mbi aha tubabwira ko twasanze ikiyaga tanganyika kigeramiwe cyane n'ibikorwa by'abantu bamwe bubaka ku nkengera zaco abandi bagenda basukamwo imicafu yaba iyiva mu ngo z'abantu canke iyiva mu mahinguriro atandukanye inkurikizi zabyo bikaba ko ku ruhande rw'uburundi usanga amazi ahari ari mabi cyane n'amafi araheza agahunga akigira ahandi noneho n'icegeranyo cyatanzwe n'uburimyi n'ubworozi cyarerekanye yuko ufatiye umwaka w'ibihumbi bibiri amafi umwimbu waboneka wari amatoni ashika ibihumbi mirongo ibiri na bitatu ariko mu bihumbi bibiri na cumi yari amatoni ibihumbi icumi murumva uruhombo rw'amatoni ashika ibihumbi cumi na bitatu mu myaka cumi camwibaza mu myaka izoza ingene bizoba vyifashe uwo mutegetsi ashikiriza ko no ku vyerekeye ikiyaga tanganyika igikorwa ari c'ibisata bijejwe gufata ingingo mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ubushikiranganji bw'intwari ibereye buvuga ko bwanagendeye amashure yisumbuye atari make afise uburaro ayashika kuri cumi nane niyo yagendewe n'intumwa z'ubwo bushikiranganji jean bosco nahimbera akavuga ko intumbero yari gukangurira urwaruka rwo Burundi bw'ejo mu bijanye no gutsimbataza intwari ibereye no kurwanya ibiturire bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi rya amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
abayoboke babiri b'urunani amizero y'abarundi barimo urongoye urwo runani muri komine ya gasorwe y'intara ya muyinga bari mu minwe y'igipolisi kuva ku wa gatandatu mu gipolisi ntibatangaza icyo baba bafungiye ariko urongoye urwaruka rwo mu runani amizero y'abarundi avuga ko bamaze kumenya ko bakurikiranwa kubera ko barimo bigisha gutora oya muri kamarampaka yimirije jean bosco ndarurinze yaduteguriye inkuru irambuye abafashwe bashyirwa mu minwe y'igipolisi muri komine ya gasogwe kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba nibaca mu karori na maniragaba samuweli bafatiwe ku mutumba wa kinama hafi kambi y'impunzi z'abakongomani muri abo bafashwe uyu yitwa karori bacamugwaho asanzwe ari mu nama mpanuzi wa jambo ya komine gasogwe akaba yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi niwe asanzwe aserukira urwo runani muri iyo komine ya gasogwe prosper bizindavye aserukira ugwaruka muri urwo runani mu ntara ya muyinga niwe akurikirana buri munsi iby'ihagarikwa ry'abo bantu avuga ko amatohoza amaze gukora amaze kumumenyesha ico bariko barakurikiranwa cyo bamwagirije bamugije yuko ngo biba ariko arigisha ngo kuzotorawe kwiguzwa shingiro ryimeje kuzotorwa mugabe ikintu kidutangaza ni ukuntu umuntu yaja kwigisha umuntu w'umugenzi wiwe basanzwe bagendana nyene Sim- sinumva impamvu baca baja kwigisha umu- ku- bafata umuntu ngo akarigisha oya katari inama ye katari inama ye kirabera mu kabari nimba ari ibintu bavuga ngo yariko arigisha oya gutotora oya kwiguzwa shingiro ryimirije ntibavuge bati yariko aravyigisha naka ano dushaka kuvuga tuti ntiba ariko ararengana mugabo mu gihe uwo muntu bat- batashoboye kumwerekana ivyo bintu n'ukuri niko agatotezo nyene n'ukuri turasavye ubutungane bukore iyo ndongozi mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi mu ntara ya muyinga ivuga ko atakindi abo bantu bariko barazira atari ivyiyumviro vyabo vya politiki bizindavyi nta kijya nino mu kwagiriza musitanteri wa komine gasogwe ko ariwe ari nyuma y'iryo hagarikwa ko musantera ava hamwe no- n'uwo baca mu rwankosharire kuva mu mwaka uheze mu ku- ari mu mezi yo mu kwindwi no mu kw'umunani musanteri wenyine ubwiwe yeregeza kuja ku- ku mu- ku gatumba basanzwe avukako ararondera imbonerakure avuga yuko uwo sharire wazomukubita mbere n'ipikipiki agirako bishobotse bakanayiturira ivyo oh, imana yarakinze ntivyigeze biba ariko mu mpera z'ukwezi kwa cu- k'umwaka uheze mu kwe- mu kwezi kwa cumi na kabiri hari umubonera kure kwa saratiyeri yareretse ko bavuye ku gatumba ico musanga aho nyabwo ataragara yarakubitiwe arakubitse ngo hire kw'ipikipiki mana yara- yarakinze nta kindi kintu cabaye uwo shari acaratse ipikipiki aca arigira birahera ariko twarabibwiye musanteri n'abandi bac- basanzwe bakorana ntaco yigeze abikorako twebwe ico turiko turabona shari yariko arazira nimvo za politiki tumaze kumva ko uwuramutswa komine aregwa kuri urwo rugero vyabaye ngombwa ko tumwegera kugira turonke umuco jean claude barutwanayo arongoye komine ya gasogwe yatwakiriye ariko tumaze kumubwira ikitugenza yaciye aturungika ku nyamiramabiri yari ifise idosiye y'abo bantu iyo nyamiramabiri nayo nyene yaciye iturungika ku wirongoye muri komine uwo nawe adatevye aca aturangira kubariza ku buvugizi bw'igipolisi pierre nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano n'igipolisi c'u burundi yabwiye ijwi rya amerika ko ariko aragerageza kuvugana n'abarongoye igipolisi mu ntara ya muyinga kugira yegeranye amakuru akwiye ashobora gushikiriza kuri iyo dosi amakuru ava igasogwe yahavuye adushikira akavuga ko umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya muyinga yahavuye atora abo bagabo babiri aho bari bamaze iminsi ibiri bafungiwe mu gasho ka komine abashikana imuyinga imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho rero ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntumbero yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri uganda ibiro vya amerika bijejwe iterambere ku isi usaid byaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi bw'akarere ka ashori uwo mugambi uzomara imyaka itanu ukitwa regional health integration enhance service ugatazigwa rights ashori uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa uganda uzofasha kongereza abavuzi wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo wongere ibikoresho n'uburyo byitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa usaid yahaye uwo mugambi wa rights asholi ibiro vy'ishirahamwe ryitwa University Research Corporation ari vyo ubushakashatsi bwa kaminuza iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa vya leta zunze ubumwe za amerika ikorera buri mwaka muri uganda aho itanga amamiliyoni amajana atanu yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri ico gihugu amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu c'ubuganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri uganda
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu rwose ndabashimiye cyane maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu murakarama mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.